ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wegitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ingende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri saga cy'umunsi kija kwibanda ku kiza covid cumi n'icyenda kizwi kandi ku izina rya coronavirus ikiza ca corona nk'uko mubizi cazingamitse ibihugu byinshi byo ku isi harimwo n'igihugu ca rutura ca leta zunze ubumwe za amerika ico kiza rero no mu burundi kiriho kandi n'abatetsi barongoye burundi mu gihe bariko barafata ya mbere mu kukigwanya aha twoboneraho akanya ko kumenyesha ko abajejwe amagara y'abantu mu Burundi bafashe n'ingingo ikomeye yo gutangura gupima abanyagihugu kugira ngo bamenye abamaze kwandura uyu mugera kugira babiteho muri iki kiganiro rero uh, duherewe duhishije ko turi kumwe na dr sylvain nzeyimana arongoye ishyirahamwe ry'abaganga mu burundi muri aho dr nzeyimana ego me frederic nkandikije nagushimye ko nawe muri bino biganiro amakuru ni meza ngaho ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na professeur remesha lionel yigisha muri kaminuza alliant university mu gisagara ca san diego san diego uh, professeur remesha ari no mu barundi bafashe ya mbere mu gusangira amakuru n'abandi barundi mu bibanza vyandikirwa ko amakuru birimo na facebook muri aho neza lionel remesha yego amahoro cyane frederic ndaho kabisa twese turakomeye uh, ni vyiza cane rwose reka rero dutangurire kuri mwebwe uh, dr uh, nzeyimana mu ntango leta y'uburundi byasa nuko amakuru ajanye n'ikiza ca corona atashirwa ahabona bimwe bishemeye eka mu buryo bugaragara n'ibitigiri bari bamaze kwandura byatangazwa bishobora kuba byari bike kurusha ibitigiri nyakuri by'abari bamaze kwandura ico kiza intumbero yafashwe na leta nshasha yo gusaba ko mu kumugaragaro ko abantu bupimwa ico kiza hamwe n'amakuru avuga ko Burundi buzo kwakira imfashanyo yo kurwanya ico kiza mwayakiriye gute Dr Nzeyimana Egome ndabashimiye kuri ico kibazo gitomoye ni ukuvuga iyi ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu akabishyira muri bimwe ategwa gukora byihuta byo kurwanya coronavirus twebwe yaratunezere rwose yaduhimbaye kubera yuko iyo wumvise isi yatewe ukabona wowe nibyo mu burundi ugiye kuraba abarwaye iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi abamaze kwicwa n'iyo ndwara si benshi ugereranyije n'ahandi ariko wumvishe kwa mugenzi wawe yuko birasha nawe haragerageza uvuga uti nacewe kumbure ntazitiye kare nduhava nonerwa nibyo byabaye rero kandi twe twabyakiriye neza rwose twabyakiriye neza rwose kandi turabishyigikiye nk'abandi barundi bose twebwe rero tubishigikiye gusumbya abandi kuko twebwe dusanzwe nk'abaganga twitaho kubungabunga amagara y'abantu byaduhimbaye rwose kuko byaciye biduha icyizere y'uko iyo ndwara tuzayirwanya tukayirandura neza ubu muri iki gihe icyo kiza kifashe gute turazi ko ah, nk'aha muri leta zunze ubumwe za amerika hariho intara nyinshi eka zari zarakigabanije ariko kubera abantu ba- boroheje ingingo zari zafashwe mu mugambi wo kwirinda icyo kiza eh, izo ngingo zorohejwe aho navuga nko intara ya california eka intara ya texas ah, aho abanyagihugu basigaye basubira basubiye kwandura ari benshi aho mu burundi hoho byifashe gute muri iki gihe Eh, ubunye nk- nk'uko mubizi mu burundi eh, korona virusi iriko irapimwa ku bwinshi kandi mu gihugu cose eh, eh, nk'uko umukuru w'igihugu yabisabye ariko tugiye kuraba abantu bose bamaze eh, ku- gupimwa bakaboneka ko barwaye iyo ndwara ni ijana na mirongo icenda n'umwe ku itariki y'uno munsi ijana na mirongo icenda n'umwe muri abo hariho ijana na cumi n'umunani bamaze gukira barakize hariho n'umwe eh, yitabye imana Eh, murumva ko abandi eh, baba abantu mirongo irindwi eh, bakiriko baravurwa bakiriko baravurwa ariko nabo ni amagara yabo yifashe neza reka turindire turabe uwumye bariko barapima eh, kumbure bapimye hari izo bazotora ariko murumva yuko uwo bazosanga arwaye azoca avurwa umva ni ibintu byiza cyane ariko gushika ku itariki y'uno munsi ni abantu ijana na mirongo icyenda n'umwe bamaze kurwara muri abo harimwo yitabye imana abandi nabo mirongo irindwi na babiri baracariko baravurwa kandi eh, biriko bigenda neza kuko cumi ijana cumi n'umunani barakize lionel remesha imbere y'uko tuja ku mugambi mwishinze eka mufatanije n'abandi barundi ntabwenge baba mu bihugu bitandukanye aho muri leta zunze ubumwe za amerika Ibura- ibihugu vy'iburaya no muri afurika eka no mu burundi eh, umugambi mwafashe wo gutangaza amakuru yerekeye ico kiza turayagaruka ko mu kanya ariko nashaka namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo ya leta nshasha yo kugira ngo eka bapime abantu bose mu burundi bafise kugira barabe ko aba- baba- barabe abamaze kwandura uyu mugera iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe iyo ngingo twayakiranye n'igishiga cyinshi ah, byaratunejeje cyane kuko kubera umukuru w'igihugu mushasha yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kugerageza kurwanya icyo kiza cy'akaranda cya korona virusi cyateye ku isi hose Ah, urumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yuko ubu batanguye ku kubandanya bahimiriza cyane abanyagihugu bagafata imigambi ihanitse yo kuyirwanya kwaba gupima abanyagihugu kubavura eka no kubahimiriza abanyagihugu bakaza kwipimisha kuko um, baca umugani mu kirundi ngo uwushaka gukira indwara arayirata hariho abantu benshi kuri ubu boba bari bamaze kuronka n'ibimenyetso by'iyi ndwara ariko bakaba bahora batinya kujya kwipimisha ariko ubu icyiza ni uko ko babugurura imihora bakongera bakanongereza ahantu henshi abantu bashobora kuja kwipimisha ivyo rero bizofasha cyane kumenya ibitigiri by'abantu bamaze ah, kurwara canke n'abandi bashobora kuba ah, barahuye n'abo bantu bamaze kurwara bose rero bakabasuzuma bakabavura hakiri kare kuko iyi ndwara ntinyegezwa iguma idubwa Ah, nisho- nta muntu ashobora kuyinyegeza ibyo bituma ikintu gikomeye rero ubu umuntu yumvise ibimenyetso ariko arabigisha ashobora kugenda kwa muganga akipimisha aho ba- ba- bategekanije ego me imbere y'uko eh, mu burundi hafatwa ingingo nk'izo mwebwe ku giti cyanyu cy'umurundi eh, mwarafashe iya mbere mu gutangaza cyane cyane mu bibanza vyandikirwa ko amakuru nka facebook ibintu byose eka amakuru ashobotse ajanye n'ico kiza ca korona ico ciyumviro lionel cabajemo gute
ego ico ciyumviro kungene catujemwo um, hariho abantu benshi ndazi yuko um, abarundi n'inshuti z'uburundi n'abantu bose bari hanze y'ibihugu cyane n'abari indani mu gihugu abantu bose bariyumvira iwabo n'aho baba bari mu mahanga urumva kuri ubu natwebwe n'aha turi muri amerika natwe turugarijwe n'iyo ndwara ariko twariko turagerageza natwe turiyumvira ukungene natwe twoterera umuganda iwacu ko- muri ibi bihe ah, vyi- vy'ingorane cane cane kumenyesha amakuru abantu ibintu ukungene ibintu biriko biragenda Uh, kubera nko ngaha muri amerika amakuru tuyaronka n'ingoga turashobora kuyaronka n'ingoga urumva rero twashaka ko n'abantu b'i burundi bashobora kuyaronka muri izo muri ubwo buryo nyine hanyuma hakaba hari uh, abarundi hariho uh, umurundi umwe yitwa ivan kiwara ari wa boston massachusetts akora harvard niwe yanditse kuri twitter agerageza guhimiriza abantu ko boja hamwe abantu bakaza abavolontere baza gufasha uwo ari we wese baba bari muri amerika muri erope cyangwa muri canada kugira abarundi aho bari hose biyumvire iwabo kuko abantu bacu inshuti zacu abaryango abagenzi igihugu abarundi bose twategerezwa kwiyumvira ukungene dushobora gufashanya kuko naho bariko barahimiriza ibi by'indwara no mu mico yacu mu mico yacu iyo hageze ibintu by'indwara cyane cyane indwara z'akaranda biragora cyane kubyigisha abanyagihugu cyangwa n'abantu baratinya muravuze muravuze abantu mwakoranye ku buntu abantu bitanga bagatanga umwanya wabo abo bantu bangana iki bari mu bihugu ibihe n'ibi ego gushika ubu turamaze kwegeranya abantu barenga mirongo itatu bari ngaha muri canada bari ngaha muri amerika us muri canada no muri europe eka hariho n'abari burundi barimwo bariko barafasha urumva muri muri urwo runani twariko turiyumvira ukungene kuko hariho amashirahamwe menshi hariho amashirahamwe menshi ubu ariko arafasha mu bihugu vyinshi ku bijyanye n'iyi ndwara kwaba kuzana ibikoresho bikenewe gukingira abaganga gukingira abanyagihugu hariho amashyirahamwe menshi ariko aratanga ibyo bikingirizo byose bikenewe ibyo bituma twebwe rero twari ko turiyumvira aho turi twese umuntu abishoboye yoba afise na kontakiti na zikeyi ashobore gushikira ayo mashyirahamwe ayahimirize yuko hakenewe ibintu mu burundi hanyuma nabone babone ko bashobora kuzana ibintu mu burundi gutera intege igihugu cyacu yegume dr nzeyimana amakuru yerekeye ikiza cya korona n'amakuru ahambaye cyane rwose birakenewe ko abarundi abarundikazi abantu bose baba mu burundi bose bamenya uko ukuntu iyo ndwara yandukira ibintu mu twibutsa ku giti cyane cy'umuganga akurikirana icyo kiza cyane rwose ni nk'ibi ibome se nibyo ibyo mu buryo bihambaye yuko muri kino gihe hari icyo kiza cya korona virusi umurundi wese aho ari hose cyane cyane uri hagati mu gihugu cy'uburundi ko yamenya uko iyo ndwara yandukira kuko iyo ndwara yandukira bwose bwose bwose yumvire namwe indwara yatanguriye mu bushinwa ababyi bari muri amerika cyangwa bari mu bihugu bya buraya reka n'ino iwacu muri afurika bakibaza ko bategushikirwa bakanabona umengo umengo si ubuvuzi bya korona virusi uri kubashikirwa murabizi no mu bushinwa bigitangura yuko no mu bushinwa mu gihugu hagati abantu bavuga ati ibyo bintu bavuga ari ugushikirwa nta nta nta ngwano zitowe ariko murabe ibyabaye iyo ndwara irashwara ubushinwa bwose irashwara isi yose ubu naho yashyitse muri afurika indwara yandukira rwose yandukira mu dute dute mu dute dute umuntu iyo umuntu ariko arakorora cyangwa iyo umuntu yasamuye turiya dute dute rero uwundi muntu amwegereye agaca duhumeka tukaba turinjiye mu maha yiwe hanyuma iyo ndwara igatugurirana yifatana kujya kwa giripe umuntu akagira ibicurane agakorora hanyuma buhoro buhoro akagenda aragira umucanwa akaremba bigatera bitanga kwa hema kugira ngo aheme abaganga bakabanza kumushyira ku mashini imuhemesha ni ukuvuga rero ukwandukira kw'iyo ndwara ndabyibutsa ariko baratwumva ni indwara yandukira cyane kandi urumva ica mu muyaga ica mu muyaga mu dute dute umuntu arwaye aba akoroye cyangwa yasamuye abamwegereye bagaca rero bahumeka utwo dute dute tugaca dushika mu maha yabo nabo bakaba barafashwa rero nicyo gituma bafashe ingingo yo gusaba abantu bose babishoboye kandi bikaba n'itegeko ko bambara ubupfukamunwa kuko iyo wambaye agapfukamunwa iyo ukoroye uraheza utwo dute dute ntidusohoke iyo ukambaye na none umuntu mutegeranye cyane ko nibyo nabyo birimo mu kuyirinda kutegerana rwose nk'ahantu abantu bahurira ari benshi bakayirinda hanyuma cyane cyane nk'ajyanye mu mukorane mu mabanza abantu bakirinda kwegerana rwose hanyuma bakambara agapfukamunwa hambavu y'ibyo bagakaraba ahantu hose ushitse umwanya wose ubyumviriye ugakaraba n'isabuni neza cyane cyane ugakoresha eh, eh, hari ibindi bikoresho bakoresha mu mu gukaraba birimo eh, umuti witwa alcohol uwo muti ugahita ukica iyo migera mu gihe wiyise mu ntoki Egome, birafasha kugira ngo mu- muravuze- wirinde indwara.
muravuze ukuntu iyo ndwara yandukira n'ibintu bi- biteye ubwoba cyane rwose nk'akarorero aha muri amerika haraheze iminsi ibiri ku munsi umwe wonyene handuye abantu barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani ku munsi muri leta zunze ubumwe za- za amerika hose mu bihugu bitandukanye nuvuga ko iyo ndwara rero ika iteye ubwoba cyane rwose lionel eh, remesha mwarafashe ya mbere nk'uko twabivuze mu gukangurira abarundi mu kubabwira ibyerekeye iyo ndwara ikindi mu- mubwira nk'abarundi cyangwa abantu bumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ibintu bakwiye kugira kugira birinde icyo kiza turetse bwa gutambara umuntu yambara ku muntu ibindi bintu umuntu amakuru muhora mutanga kuri facebook eh, ameze gute ego ah, amakuru dutanga kuri facebook ah, ni uko ah, icyo twari twarabonye ni uko kuri za facebook ah, ah, cyane cyane nta makuru menshi yari ahari yanditswe mu kirundi kuko icyo twari twabonye ni uko ah, iyo bariko baravuga by'iyi ndwara ya covid ah, bariko barabi- barabivuga ah, uravye mu ma facebook ah, amakuru menshi ari mu mu congereza canke mu gifaransa canke mu yandi ah, ah, twasanze mu kirundi ata- ata- ah, bitari bwandikwe vyinshi mu kirundi hanyuma duca turibaza yuko ko hariho abantu benshi bari kuri izo ah, facebook ariko bashobora kuba batazi ah, icongereza neza ah, canke n'igifaransa ariko tukagerageza dushobore kubatahurira kugira abantu bose aho bari bamenye ah, ibiriko biraba urumva twebwe turaraba amakuru ava ino ah, ah, muri za central disease control ah, ukungene batanga ah, amakuru hanyuma tukayahindura mu kirundi tukayandika uko nyine mu kirundi gitomoye ariko ikindi naco twongeramo ni uko mu mico imico y'ikirundi hajya n'ikintu gikomeye cyane eka mu bihugu byinshi i- iyi ndwara urumva naho urumva umuganga eh, nk'uko umuganga nzeyimana yabisiguye neza ukungena abantu bayirinda abaganga hose ku isi bariko baragerageza kwigisha abantu ariko ikiza kiragora rwose ni uko imico hari imico myinshi ku isi urumva abantu ntibanyugwa kumwe nk'ubu urazi nko mu mico y'iwacu nk'abantu nk'ibintu byo kuramukanya ibintu by'imanza ibintu byo gusangira inyobwa ah, ku mukenke ibyo rero ni ibintu biba biri mu muco urumva rero uriko uragerageza kwigisha abanyagihugu bose aho bari hose ukagerageza kubigisha yuko ubu muri iyi nzira hariho iki cyorezo aka karanda ko kurwanya ko duteza no gutangura kuraba ukungene bimwe bimwe byo mu mico yacu dushobora kugerageza tuka- tuka- tukabanza tukamera nk'ababihagarika muri aka kanya iyi ndwara ikiri kirabandanya kuko nk'ubu habaye nk'urubanza abantu bose bo- biyumvamo ko bateza gushika ku rubanza hashobora no kuzamo rero n'umuntu atumva ameze neza urumva muri icyo gihe eh, mu mico i- ni- i- ikintu dushaka ni uko n'abantu bumva yuko tuvuge nk'ubu nk'umuntu ataje mu rubanza bo- bat- bo- batomuca bokwemera yuko birumvikana umuntu yafatiriwe cyane cyane muri ibi bihe by'iyi ngorane canke ni- abantu bakaza- canke n'izo manza zikaba canke n'izo manza zikaba zirahagaritswe mu kurindira ko ibintu bigenda neza kurusha nego babishoboye byoba ari byiza nibyo Eh, Dr Nzeyimana mwavuze ibikoresho eh, cyane cyane nk'ivyo kwikingira iyo ndwara ivyo bikoresho biraboneka cyane rwose mu Burundi turazi ko mu ntango ngaha muri Amerika hari ingorane z'ibikoresho reka n'abaforoma baraja kwa kuvura abantu badafise i- ivyangombwa ari igihugu gi- gihambaye cyane rwose gikomeye cyane ku isi I- ibikoresho byo kwikingira biraboneka mu buryo bu- bworoshe cyane cyane ku bantu usanga kenshi na kenshi aribo bari ku rugamba rwa mbere aribo twita abaforoma abaganga n'ibindi Egome. Ego nkundiye Frederic imbere yuko nshira icyo kibazo mbanze nshimire Professeur Remesha ku ku kigo yagize hamwe n'abandi barundi bariko baradufasha kugira ngo duhangane n'icyo kiza cya coronavirus. Ndabashimiye mwebwe ku mutima kuko nubwo ari mu mahanga agatima agakubitira iwabo ni ukuri ndabashimiye n'icyo n'uwo mugambi yagize wo kugira ngo amakuru ahambaye kuri iyo ndwara ashike kuri facebook natwe facebook nino mu burundi tuyiraba cyane ariko nk'uko yabivuze bose ntibumva igifaransa bose ntibumva icyongereza ni ikintu cyiza rero yuko amakuru yaboneka mu kirundi ibyo rikaba ijambo ku byerekeye ibikoresho byo kwirinda iyo ndwara navuze abakozi bo kwa muganga abaforoma abaganga gushika ubu ni ukuri turashima akigoro leta yagize ubundi ibitaro byose byo mu burundi biraronka nko ku bakozi bo kwa muganga uburyo bwo kugira ngo bikingire bacungire n'abarwayi uburyo bupfukamunwa bijya alcohol umuntu akaraba amazi mwabumvise yuko amazi mu gihugu cyose mu birwa mikuru mikuru igiciro cy'amazi kijya gabanuka gushika iki kigagihere mwabumvise igiciro cy'isabuni ko kizonagabanuka kuri ku gice kugira ngo turwanye iyo ndwara ibyo byose akaba ari imigambi y'igihugu hambavu y'ibyo imiti imiti yo kuvura abarwayi ni ukuvuga ngo kwikingira ariko kuvura abarwayi kuvura abarwayi hari n'abaganga cyangwa abaforoma bahora barwara imiti yo kuvura abarwayi irahari kandi itangwa ku buntu mu gihugu cyose ni ikintu gikomeye rwose navuze ibyerekeye ingingo zishobora gufatwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira ngo turwanye korona virusi uno munsi ingingo niyo gupima abarundi bose mu gihugu cyose ejo kumbura hazofatwa ingingo zo guhagarika imanza nabyo zo kugira zo kugara amashuri cyangwa izindi urumva yavuze yuko ibishoboka byose bizokorwa gushika turandurane indwara n'imizi murazi ikivugo cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu mu kurwanya iyi korona virusi yavuze twese ngo tukizirikane ndakira sinandura sinanduza ni ikintu gikomeye rwose ni ukuvuga yuko umuntu wese ari mu burundi ateza kumenya yuko yaba umurundi cyangwa umunyamahanga abwirizwa kubimwerekeye kuzitira ataronerwa kwa muganga rero nashaka babwire ko dushima ibikoresho gushika ubu byo kwikingira birahari ibyo kugura abarwayi birahari birahari ariko tukuvuga yuko twanka uwo dufasha kuko nk'aho barundi bari mu mahanga bariko baregeranya uburyo uburyo bwabo bariko barasaba abagenzi babo inshuti abagenzi amashyirahamwe mpuzamakungu ati nyabuna nyabuna dufashirije abarundi bigeje kure baranditse amakete bandikira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi twebwe nk'urwego rw'abaganga baratwegereye turababwira yuko tubashimira cyane kandi yuko tubashyigikiye icyo bazakenera cyose tuzabikora ni uko byifashe kurwanya indwara
tukivuga kuri iyo ntererano nyine y'abo barundi bari hanze y'igihugu harimo remesha lionel eka na ivan smith kiwara nashaka mutubwire kandi mutwibutse lionel nk'imfashanyo zoba zimaze kuboneka cyangwa amashyirahamwe mwashoboye kujijura ko yofasha muri icyo muri urwo rugamba rwo kurwanya ikiza cya korona mu burundi ni nk'ayaheni ikintu mutubwira ni iki ego icya mbere urunani rwacu rwitwa abarundi global initiative urumva twatanguye haraheze ubu haramaze gushika hafi ukwezi hanyuma ukungene ariko turamaze gushikira amashyirahamwe hari amashyirahamwe turiko turaganira hariho nk'ishyirahamwe riri california turiko turaganira ariko biracari mu nzira ntibaraheza kwa puruvinga ukungene dukorana n'ayo mashyirahamwe cyane cyane hari amashyirahamwe nka nka Bill Melinda Gates nabone twariko turagerageza kubashikira baza direct release n'andi mashyirahamwe asanzwe aza gufasha mu bindi bihugu kandi yanafashije n'i Burundi ariko icyo twashaka kugira ni uko ko basanzwe bafasha muri ibyo bihugu twashaka nabone baze bafashe mu Burundi umva twebwe turafasha guhimiriza mu cyongereza babyita lobbying rumva ni ugusaba ko baze bafashe igihugu rumva imfashanyo baba batanga igenda ku gihugu ntibayicisha no muri abarundi global initiative twebwe icyo tubwira gusa ni ukugenda tukavuga yuko gufasha nyine by'iki kiza cya korona virusi nk'uko twabibonye mu bihugu byinshi bikenera ibintu byinshi bikenera amafaranga bikenera ubushobozi bwinshi ariko cyane cyane bukenera n'abanyagihugu kubyiyumvamo ko umwe wese ahari ateza kuyirwanya nicyo bituma abanyagihugu bose baba abari indani mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvamo yuko nk'ubu ko mu burundi bafashe ya mbere ko ubu bagiye kurwanya iki kiza abarundi aho bari hose ku isi bakwiye nabone kubyiyumvamo ko icyo bashobora guterera gufasha igihugu kugira icyo kiza kiranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu cy'u rwanda dr nzeyimana twavuze utwigoro twa leta mu gutera akamu abarundi kugira ngo bamenye ko ikiza cyateye ku isi hose kiri ko kiratandukira n'ibihugu byose reka no mu burundi kiriho mu kukirwanya bisaba ko umuntu wese ashyira mu ngiro ibyo asabwa ibintu muba mubona bimeze nk'intambamyi Lionel we yavuze ati hariho ibintu by'imico za manza z'iminsi yose kujya gusangira n'umukenke umwe gukoranira mu bibanza byinshi ari benshi ibintu ubona bimeze nk'intambamyi abarundi bose bakwiye kumenya kugira ngo barabe ko bobirengera icyo kiza gituzwe na burya murundi gitigiri cy'abantu banduye uyu mugera gushika ubu kikiri hasi cyane ibintu bimeze nk'intamba mibona byoba ari nk'ibi
yego jewe intamba nyamukuru jewe mbona ni ukutamenya ni ukutamenya mukuru kuko iyo hari ibintu utazi mu biko biraba ku isi usanga udafashe ingingo zibereye yemwe ko ari ukutamenya ni ukutamenya guterwa n'uko abantu batamenya makuru ugasanga ibintu biriko biraba ku isi ntabyo bamenye mugabo kuri icyo ubu umwe ku maradiyo ibyapa byo mu ibarabara abajejwe abajejwe intwaro bagiye kuraba abanyagihugu ku kivi nicyo baguma basubizamwo kugira ngo babamenyeshe yuko hari igitero hari twatewe n'indwara ahanini bene badakora kutamenya imico nibyo imico nibyo niyo yo gusangira urabona nkino mu burundi si nk'iyo ibura iwanyu ushobora gusanga umuntu yibana mu nzu cyangwa ugasanga babana mu nzu ari babiri cyangwa batatu no mu burundi murabizi yuko usanga atari no mu bisagara ruguru mu mihana usanga baba mu kazu gatonyi ari abantu benshi ugasanga hariho ibintu bisabwa kugira ngo wirinde indwara byo kutegerana usanga bidakunda usanga bidakunda ntebe mvuge ngo ni ubukene bwo kutaronka uburyo bwose bwo kwirinda nabyo birashobora kubamwo birashobora kubamwo nk'iyo abantu usanga abana bose barara mu cyumba kimwe ugasanga ukica abana batanu urumva yuko bitoroshe yaba byakunda umwe wese akaba yibana mu cyumba byo koroshe hari ibindi bijyanye n'ubutunzi ingaruka ku byerekeye ubutunzi dr turazigaruka ko ariko nashaka na remesha lionel nawe nyine atubwira ikintu wabona kimeze nk'intambamyi murundi yavuze imico ariko nko muri leta zunze ubumwe za amerika hariho n'abantu kenshi na kenshi bashaka kurenga kuri izo ngingo kuko batafata nka nkama icyo kiza ariko ugasanga mu nyuma ingaruka ni mbi cyane rwose izindi ntambamyi mubona cyane inzitizi z'ukuntu zotuma abantu batabona ko icyo kibazo gihambaye cyane rwose ikintu abantu bomenya cyane rwose muri iki gihe cyane cyane mu burundi ni nk'iki ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko ikindi na ikindi kintu gikomeye cyane mu bintu by'intambamyi no ngaha muri amerika cyashyitse ni uko urumva iki aka karanda ni gashasha ku isi ni indwara nshasha iyi kovide ni indwara nshasha ni indwara ikaze cyane ni indwara isi itari bwigere ubona ni indwara itari bwigere ihangayisha isi aho iri hose icyo rero ibihugu byose mu bisanzwe izindi ndwara indwara zirahora zitera ariko kenshi zitera mu gihugu kimwe cyangwa mu ntara imwe nta na rimwe kiretse kera ngira hararenze imyaka ijana aho indwara itera isi yose hakaba ibyago hose urumva rero muri icyo gihe abantu twese ngaha ku isi urumva nta muntu yari bwabe mu buzima aho utinya gukora ku bintu byose cyangwa uhuye n'abantu ugatinya kubavugisha ndaba iyo umuntu agiye no gutembera mu ibarabara abonye uyundi kubera tumaze kumenya amakari iyo ndwara umuntu akajya ku ibarabara agatinya ariko ibyo byose ni uko abantu kubera ari ikintu gishasha hariho abantu babyemera uko babibonye hariho abantu iyo bariko barabigisha bakababwira ibi bintu birakaze muritondere iyi ndwara hariho abantu batabyemera uko babibonye ndibuka nko mu kwezi kwa mbere hariho umugenzi dukorana yaraje ava mu bushinwa niwe yigeze yambwiye iby'iyo ndwara arambwira ko hari indwara ikomeye cyane imaze gushikira hariya ariko icyo gihe hari mu kwezi kwa mbere ndaraba amakuru henshi nta na hamwe nawe bwabibona hanyuma ndibaza yuko ibyo nta kibazo ariko haheze nk'iminsi ibiri tuza tubyumva mu makuru ko hariho indwara rutura yatowe mu bushinwa ariko gushyika icyo gihe abantu bose aho bari ku isi twabandanyije ubuzima nk'uko bwamye ntitwari bwigere tubona ukungena abantu ifata iyo ndwara ariko bukeye kabiri imaze gushika niho abantu bose baravye urabona eh bwa bundi ya ndwara ni indwara y'umukazo urumva n'ubu rero ingorane ni uko hariho nk'indi namaze gusinzikaza abantu benshi n'abantu benshi baramaze guhitanwa n'iyi ndwara kandi n'ibitigiri biguma byiyongera ariko igikuru ni uko abantu bamenye yuko iyo ndwara irakaze naho utoba itoba iragufata cyangwa itoba irafata abo muri kumwe ibyo ni byiza ayo mwoyafata nk'amahigwe ariko igikuru ni uko bategerezwa nabone kwikingira bataragwara kuko hagize n'umwe agwara bose barashobora kurwara hanyuma hakaba ingorane umuntu ataba yiteguye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Eh, Dr Zeimana mwariko muravuga cyane cyane n'ingaruka mbi ku butunzi eka bwaba ubw'ibihugu eka n'ubw'abanyagihugu basanzwe mu bihugu rutura kubera ibintu byinshi bica byugarwa akazi kakugarwa hariho ibihugu usanga bifite uburyo bwo guha imishahara abakozi cyane ikabaha imfashanyo I- ingaruka z'ico kiza eh, nko mu gihugu cy'u Burundi igihugu bi- bayabaye mu vyerekeye ubutunzi ingaruka zozo muzibona gute z'ico kiza ego me- eh, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko ni ikibazo nkoramutima Eh, ingaruka mbi eh, z'icyo kiza uretse abantu bagwara uretse abantu bitaba imana eh, hariho imihoro yugaye ubumwe imbibe zose z'igihugu zirugaye Eh, nta ndege zisigwa ku kibuga cy'indege Eh, nta nta nta bantu bakigira ngo bigane kubera eh, iyo ndwara gusa mwumva yuko ubukene buca bwinjira kuko na za ngenzi zizana amahera y'agaciro na ba bantu baza gutembera eh, na bya bidandazwa na- hari ibintu byinshi usanga bitagenda neza uko byahora hanyuma rero basanga bica bigaruka- bigira ingaruka mbi eh, mu buzima bw'igihugu hariho eh, imiti eh, cyangwa ibindi bikoresho bijya bivuye hanze bya nkenerwa usanga eh, tutikorera ugasanga ibyo bintu kubera yuko imiho- imihora yugaye eh, ntibishoboye kuboneka n'ibindi n'ibindi na banka rero eh, ubajije nko muri eh, iyi- umuryango turimo afurika y'ubuseruko eh, baragize nko mu rwanda hafi cyangwa muri eh, kenya baragize eh, ku kwirinda icyokizo cya coronavirus barabyo basanzwe tungura kumwe mu mazu hariyo abantu usanga babaha ku munsi barya ari uko bakoze ugasanga rero twebwe ntitwashitse kuri iyo nkambi yo kubwira abantu ngo bagume mu mazu ngaho byashitse abantu baramerewe nabi bagwa kwicwa n'inzara bakavuga ati twebwe yako twicwa n'inzara nini tureke tujye gukora kuko icyo kiza kidusanga inzara yatwishe ibyo byose rero ni ibintu byatumye ubutunzi bw'igihugu cyacu n'ibihugu tubana butosekara icyo ari ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko namwe bwe remesha riyoneri mwabibonye aha muri leta zunze ubumwe za amerika hariho abategetsi abarongoye intara cyangwa abandi bategetsi baraba bati ubutunzi buri ko burazama reka dufate ingingo zoroshe zo korosha ingingo zikomeye twafashe zo kwirinda icyo kiza ariko ingaruka nk'uko twazibonye mu ntara zuguruye hataragera nuko abanyagihugu baciye basubira kwandura cyane rwose mwebwe muvuga iki ku ngaruka z'icyo kiza nk'ibihugu bitarategwa cyane rwose n'icyo kiza ingingo eka ingingo zikomeye zofatwa nk'izihe kugira ngo n'ubutunzi ntibusinzikare ego icyo ni ikintu ego icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose aho biri biterwa gufata nka nkama iki kiza bikamenya yuko ni ikintu bateza kwigisha abanyagihugu cyane kuko umunyagihugu wese ateza gufasha guterera umuganda mu kurwanya iyi ndwara kubera ubirabye nk'uko wabivuze nko ngaha muri amerika iyi ndwara igihe yamenyekana ko yamaze gushika baciye intara zimwe zimwe baciye batanga ubuz'abarogara ngaha muri california bari mu ntara zafashe iya mbere mu kugara n'izindi ntara nyinshi ngaha amasiteti yo ngaha muri amerika baratanguye barugara ariko uko bugara ni uko hariho nk'abatanga akazi hariho ubuzi bwashoboye kubandanya abantu bakorera imuhira ariko hariho ubuzi bwinshi bwasinzikaye nk'abantu bafise amahoteli amaresitora cyane cyane nko ngaha california hari amaresitora menshi hari amahoteli menshi kubera dukunda kuronka ingezi nyinshi ziva mu yandi ma eta kubera hama hasusurutse umwaka wose urumva nk'icyo gihe leta yaranahahombeye abadandazi barahombye cyane urumva abadandazi rero bariko barahomba abo bakoresha nabone hari abo hari abaciye babura akazi urumva rero icyo rero cyarazanye ingorane kuko n'abantu benshi igihe bavuga ko bagomba bugare abantu benshi ntibari biteguye kuko kenshi umuntu yama agira ubuzima bwiwe bwa none hanyuma muri iki gihe igihe byaza bakavuga oke ubu harageze kugara byose abantu benshi ntibari bafite uburyo bungana bushobora kubandanya iyo abantu bari kubakorera imuhira cyangwa nk'abantu babuze akazi urumva rero nk'icyo cyarazanye intambamyi nyinshi kubera urumva umuntu atakazi cyangwa ibikorwa bigabanutse abadandaji urumva amahera menshi yaratakajwe ndabye nko mu biharuro byari ko biratangwa na makenzi hari ibiharuro makenzi ni berekana bakunda kwerekana ibiharuro by'abadandaza nibo berekanye yuko igihe mu kwezi kwa ntwarane mu kwezi kwa gatatu igihe ibi byatangura nibo berekanye yuko abadandaza hakiri kare cumi ku ijana bari bamaze kubona yuko ubutunzi buzomera nabi ariko ejo bundi ubu mu kwezi kwa gatandatu bari bamaze kurenga mirongo itanu ku ijana bari bamaze kubona ko ubutunzi bugeze habi cyane nicyo bituma rero intara rero zimwe zimwe zaguma zigerageza biyumvira ukuntu bashobora gutangura kugurura kuko igituma bari bugaye yego ko ari gukingira abanyagihugu ariko cyane cyane bari ko bararaba ukungene igihugu gishobora kuronka umwanya boba baratora urucanco cyangwa imiti ishobora gupfufahaza reka n'abaganga bamenyere kuyivura ariko ubu rero ko tubimazemo igihe n'urucanco ruracari ko ruraronderwa rurashobora gufata umwanya kugira rutore ariko hariho imiti yo gupfufaza imaze ishobora gufasha abantu ariko ntibaratora umuti wayo w'ukuri ariko hari imiti yo gupfufaza ishobora gufasha umuntu yamaze kurwara hamwe bariko n'abaganga ubu baramaze kumenyera kuyivura no Ar- kuyi- no ariko- kuyikingira lionel eh, remesha uravye ibyabaye muri amerika ah, aho gushira nk'imbere eka ikibazo c'ubutunzi canke c'ubukene bushobora kugeramira abanyagihugu umuntu yoshira imbere amagara yabo bwa mbere na mbere nivyo nivyo ico kintu ni kintu ah, komeye cyane ni uko ah, intara ah, zimwe zimwe buguruye hakiri kare ibitigira bikiriko biraduga Ah, baruguruye hakiri kare ibitigira bikiriko biraduga kandi n'abanyagihugu ntibari bwaronka inyigisho zikwiye kuko hariyo abanyagihugu benshi bakiciyumvira ko iyo ndwara idahari urumva rero muri ico gihe naho babwira gukoresha agafukamunwa canke kutegerana hariho abantu benshi ah, batabikurikiza rero muri ico gihe rero hariho abatabikurikiza ingorane rero zica ziduga kubera iyi iyi ndwara ukungene yandukira muno munsi ah, ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu ye- ya- ya- yemeje yuko ah, i- i- i- i- iyi ndwara ija no mu muyaga urumva hariho nk'umuntu yoba agwaye ah, i- i- iraja mu tumatuma dutoyi n'umuntu adashobora kubona nk'umuntu ari ahantu hugaye Ah, hariho nk'abantu bagwaye muri abantu benshi aho birashobora murashobora kurwara iyo mudafite nk'ubupfukamunwa Ego.
canke ego eh, eh, muganga ah, nzeyimana ah, ikibazo c'ingaruka mbi iyo ndwara ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko amagara y'abantu nk'uko twabivuze niyo aza imbere vyaribonekeje n'aha muri leta z'ubumwe za amerika ikintu mubwira abategetsi ni ikihe ikintu mubwira abanyagihugu ni ikihe igome ikintu cya mbere nabwira abategetsi muri ino minsi y'iki kiza cya korona virusi ni kuba hafi y'abari eh, ku rugamba rwo kurwanya indwara urugamba rwo kurwanya indwara rubera hose ariko ahanini ni mu bitaro Eh, abaforoma abaganga n'ababafasha bose barakeneye gufashwa gushyigikirwa hariho eh, ibintu mu burundi tudakunda ni uvuga kuvugira hejuru eh, a- abaganga sinzi ko ari kubera imico yacu eh, cyangwa abaforoma Eh, iyo ukora akazi kagoye iyo ukora akazi karuhisha mu mutwe kakaruhisha no ku mubiri hari igihe eh, ukenera gufashwa eh, nubwo mu gifaransa psychologicement ino ino iwacu womenga ngo abantu ntiba- ntibagira ntibagira neza gute impinga cyangwa cyane umubabaro hari igihe umuntu ariko arakora akazi nk'ako kagoye ukubona abantu baremba bagahwera cyangwa nawe ukabona abo mukorana barwaye bakamererwa nabi hari igihe ngira ucika intege ugacika intege ugakenera gufashwa ugafashwa kandi rwose kuko ni si umubiri uba urwaye hari abagwaye umutima abagwaye kamere k'umuntu akaba akagwaye icyo ni kimwe rero dusaba gushyigikirwa rwose abanyagihugu nabo twabasaba iki abanyagihugu twabasaba kutagira ubugaba ntibagi- ntibagire ubugaba abantu bose eh, bafashe iminyengo kino kiza abantu bose baba- ba- babaye eh, ibigaba nani ngaba muri muri amerika eh, ku- ku kiyaga eh, ahantu hari leta yitwa floride nibaza ko ari florida eh, eka no muri california hari ahantu hamwe wasanga nko ku maplaje ahantu ku kiyaga abantu bakavuga ngo reka ngo twemwe dutoshikirwa nta kizoba harabaye ingorane nyinshi kubera yuko habayemo ubwaba reka n'iyi wacu ni ukwirinda ubwo bwaba kuko ubwo bwaba nibwo butuma umuntu afatana intego iyo ndwara iyo ndwara iba iki- ibica abandi ugasanga rero waterewe nawe utagishobora kwizima rero abategetsi badushyigikire abanyagihugu nabo uretse ko bazadushyigikira nabo bakareka kuba ikigaba bakumva impanuro zitangwa kandi bakazikurikira Eh, Dr Nzeyimana tukiri kuri mwebwe nyene ah, turetse ivyo iyo nyifato y'ubwaba hariho n'ibindi bintu bijanye n'ibihe tuba turimwo ukuntu amakuru atangwa ku mu bibanza ngurukana bumenyi hari ubuhinga bwinshi bwo guhanahana amakuru hariho rero n'ibindi kenshi na kenshi usanga hakwiragizwa ibihuha ku vyerekeye iyo ndwara ivyo bihuha vyose vyovyo bifise ingaruka nki ku buzima bwiza bw'abanyagihugu hokorwa iki kugira ngo ivyo bihuha biteshwe bite nicyo icyo kibazo kirambaye rwose icyo kibazo kirambaye rwose kuko eh, ibihuha birahari ibihuha birahari hariho n'abantu usanga eh, eh, babesha agahinda abantu ngo iyo ndwara ndayivura bakavuga yuko bafite imiti kama yo kuvura iyo ndwara ugasanga abantu bariko bara- bariko baragira ivyi- bariko bafata ibintu bitari ivyo atari imiti yo kwa muganga batazi ingaruka bishobora ku magara yabo n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga eh, kutamenya amakuru muri iyi ndwara eh, navyo ni bibi navyo ni bibi Eh, eh, Burundi asaba abantu ko eh, bo kwirinda ibihuha Bo- bo- ino mu burundi umuntu wenyine afise uruhushya rwo gutanga amakuru ku byerekeye iyo ndwara ku byerekeye abantu bayanduye ku byerekeye abantu barwaye bari mu bitaro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa kandi buragira eh, amatangazo kenshi minsi yose turaronka itangazo ni ukuvuga aba ari bwo butanga amakuru bwonyine hanyuma ntihagire umuntu yiyandikira atanga amakuru atazi icyo ni kimwe hanyuma ku byerekeye eh, ku byerekeye iyo ndwara abantu tukabasaba yuko batoza barumviriza ibyo ibyo bumva mu ibarabara ugasanga abantu bariko bariha imiti bimwe bita otomedikasiyo birebye rwose ukabona umuntu akubwira ngo jenga uyu muti ubambiye ngo uravura iyo ndwara mu minsi yeze harabaye ubushakashatsi bavuga ngo wari umuti ngo witwa dexamethasone ushobora gufasha abantu bagaca batangura kubaza uwo muti wokura hehe Eh, eh, hirya yaje kumva ngo umuti witwa mucyanga wofasha abandi bakavuga ngo turafise ingingo imiti kama yofasha ivyo n'ibihuha bindi rero ibihuha eh, bishobora guca ivutu abantu abantu baze barumviriza umuhora wemewe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bafite ikibazo hariho inimero baterefona ku buntu ijana na cumi n'indwi ni nimero umuntu aterefona ku buntu umuntu wese afite telefone aterefona kuri iyo nimero ijana na cumi n'indwi akabaza amakuru yerekeye icyo kiza ni ukuvuga ntibasubire kumviriza ibintu bivugwa hirya no hino cyangwa ibintu bita ku bumenyi hariho nk'izi za watsapu watsapu hariho ibintu byiza mugabo hakaba hariho n'ibintu bibi abantu bagatanga amakuru atariyo ntibasubire kubyumviriza kuko ni ibintu bigeraguza abantu kandi bishobora kubaciza- kubaciza ubuto E, Profesa Remesha Lionel ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe ivyo bita social media eka vyakwiragiye ahantu hose n'aha muri leta z'ubumwe za Amerika ibihuha nk'ivyo birahaba hokorwa iki kugira ngo abarundi bamenye amakuru y'imvaho kugira ngo ntibajane na nyabahururu ego cane gose um, ivyo nivyo eh, hari ibihuha hari ibihuha vyinshi uh, cane cane iyo igihe cose habaye ingwara canke ni- n'ingwara zahora zihasanzwe hama hariho abantu bashobora kuvuga ko bafise imiti canke bazi kuzivura uh, canke bazi kumenya ibimenyetso vy'izo ngwara Eh, igikuru ni uko abantu bose aho bari ni uko ah, boza barakurikiza nyine izo mpanuro ah, baronka ah, z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko cane cane na- n'amakuru hariho igikuru ni uku- ni ukumenya ni ukumenya ni ukwiga ni ukuyigisha uwo umuntu abishoboye Eh, kuko hariho benshi bari kuri ku buhinga ngurukanabumenyi social media eh, basanzwe basoma n'ibintu ariko igikuru ni ugusoma umuntu akaguma azi yuko ashobora ku- o- ku- kwiyungunganya amenya yige nyene nawe niyo ngwara uko ngene imeze hanyuma akurikize amategeko asabwa ah, nk'ishirahamwe ah, eh, mpuzamakungu rya- ah, ry'abavuji oms canke ah, abari ngaha muri amerika hari abarundi benshi bumviriza n'iyi radiyo bari ngaha muri north america barashobora nabundi akaraba za cdc center disease control yo ngaha muri amerika ariko igikuru ni uko abantu rero baronse ah, ayo makuru ah, atumbereye eh, boyiga hanyuma bagize ico basoma bakumva ni- ni kibategereye neza hanyuma bakagira ubushakashatsi bakarondera bakabaza n'ababijejwe ko bibafasha ariko igikuru cane cane ubu ni uko abantu bagerageza kuyirinda bagakaraba ah, bagakaraba bakambara ubupfukamunwa babishoboye hanyuma bakagerageza no guhimiriza abandi bumva bafise ibimenyetso kugenda kwipimisha nk'uko nabivuze kare ushaka gukira indwara arayirata Ah, ntihagire rero umuntu ah, yo- yoyinyegeza Ah, umuntu yikanze ko yoba yifise ah, iyo ndwara agende yipimishe hanyuma aho ababijejwe bamuvure neza abaganga Ego me- e, tukivuga bimwe mu bintu ah, umunyagihugu asanzwe ashobora kugira kugira ngo yikingire akingire n'abandi aho twavuga udutambara bambara ku munwa eka n'uko kwama umuntu ari kwagira isuku akaraba mu gihe cyose eka n'isabune neza no gukaraba nk'uko abaganga bahora babyerekana gushikaho no ku ku ki- mu kiganza eka n'inyuma y'ikiganza ugakaraba neza utwo dukoresho rero dusanzwe nk'ayo masabune ari mu muti canke utwo dutambara umuntu yambara ku munwa mu gihe tutoba tuboneka ku banyagihugu bose dr nzeyimana ikintu abarundi bokora n'igihe abanyarwanda eka abanyafurika ikintu bokora nk'igihe mu gihe utwo dutambara tutabonetse kuri bose hokorwa iki ego icyo kibazo kirambaye mu gihe eh, utwo dutambaro dushoboye kuboneka ku bantu bose abantu badashobora kwifuka ku munwa eh, kandi babyifuza Eh, harabonetse uburyo bwo kubabwira baga- bakadushonesha nimba babona ko ashobora kuzimba bagakoresha akantu k'agatambara bagashona byanse naho abantu bakirinda kwegerana abantu bakirinda kwegerana kubera byaragaragaye yuko ahantu hahuriye abantu benshi ariho iyo ndwara ifatira kugira ngo ishware ba- ba- ba- birinde kwegerana ku masoko eh, ahantu ku mamanza em, eh, mu- mu bikorane birinde birinde kwegerana hanyuma bakarabe bakarabe rwose eh, babe bakaraba n'isabuni n'amazi hanyuma ku bumva ibimenyetso kuko nabyo birashobora gushika nawe wagize eh, ibyo byose ugasanga urumvise ibimenyetso kumva ibimenyetso bakitura umuganga bakagenda kwipimisha kuko ubundi kwipimisha ni ku buntu kandi leta igafata inkingo zose baraye umukuru w'igihugu yarayivuze igafata inkingo zose kugira ngo ntihagire umuntu yandukirwa eh, n'iyo ndwara hanyuma n'uwo yo- yo- yandukiwe agaheza agapimwa akavurwa ni ukuvuga nta pime yamenyewe yongera ko ku ku bimaze iminsi bivugwa atari uguhinduriza abantu cyane cyane cyane cyane eh, ni uko atababiryaba bakumviriza impanuro bahabwa hanyuma no kusenga abantu bakazivuga bakazivuga rero bakazigira abatwaye abatwara intwaro yo- yo- yo- yo- yo hasi ba nyumbakumi abakuru b'imitumba abasanteri hariho abaserukira abanyagihugu beruka kwitorera abashinga amateka abakemeza amateka bakaza barabivuga bakaza barabi- baba bafite ingorane bakayibwira bano babaserukira kugira ngo babishikane imbere kuko nk'uko eh, profesor eh, remesha yabivuze uwujya gukira indwara arayiraza Egome eh, Professor Remesha kuri utwo dukoresho dusanzwe nyene ikintu cyokorwa n'ikihe birashoboka ko tushobora kuba tutarakwiragira nko mu gihugu cose ikintu abanyagihugu bogira kugira ngo mu kurindira ko utwo dutambara bambara ku munwa tuboneka hari ubundi buryo bokoresha kugira ngo bafate iyo ngingo yo kwikingira cane cane no gukingira kureka kwanduza abandi
ego ni nk'uko umuganga Sylvain Nzeyimana ya- yabimenyesheje yuko abantu bogerageza ah, bagakurikiza nyene izo mpa- mpanuro bariko bararonka Ha- muri mu mu mwanya batoba bafise ah, ivyo ah, vya nkenerwa byo kwikingira ariko umuntu ah, yogerageza abishoboye aka- akaraba yuko ah, ari ku gushonesha ah, ubwo bufukamunwa aka- akagerageza umuntu akabi- akabigerageza ni nka kurya umuntu ashonesha impuzu ah, agafukamunwa ni gato ah, ku shati umuntu ashobora kugerageza akabishobora ariko turazi yuko ah, hari abantu abanyagihugu bishobora kuzogora nico gituma rero na twebwe n'uyu mugambi twihaye w'abarundi global initiatives ico nico kintu twi- twiyumviriye kuko ah, naho ah, ibihugu byinshi eka no ngaha muri amerika naho baza barahimiriza abantu ngo ntibambare ubupfukamunwa ngo ntibikingire bakarabe n'amasabuni si bose babironka si bose babironka nicyo gituma rero ah, abantu aho bari bose bateza kwiyumvira abanyagihugu ah, aho bari tuvuge nk'ubu ah, nkatwe ngaha muri abarundi global initiatives amashyirahamwe turiko turegera turiko twegera amashyirahamwe yozana nyine ivyo bikoresho byo gufasha abaganga bakongera bagafasha n'abanyagihugu bafise nk'ivyo bikoresho byo gukingira abanyagihugu urumva ivyo nivyo natwe turiko turagira ariko nashaka no guhimiriza n'abandi ah, ah, barundi aho bari hose baba bari hanze y'igihugu canke indani mu gihugu ko nabone bogerageza bagafata mu ntege nk'umuntu adashoboye kuronka ako gafukamunwa baka- bakamufasha ni igikuru no gufashanya igikuru n'urunani
mu gusozera ikiganiro dr nzeyimana mwavuze ibintu bihambaye cyane rwose amakuru ahambaye yerekeye ukuntu abanyagihugu basanzwe ikabo kwirinda kwanduza cyangwa kwandura icyo kiza cyateye ku isi hose nashaka mu gusozera muterakamugize mugire icyo mugize cyo guterakamo nk'abanyagihugu cyane cyane mubabwira uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduza cyangwa kwandura icyo kiza egome nongere ngaruke kuri icivugo umukuru w'igihugu yaduhaye ni ndakira sinandura kandi sinanduza ni ukuvuga iki ni ukuvuga icya mbere abantu bategwa kumenya ni uko iyo ndwara yandura ici umuyaga yandura ici umuyaga igaca mu dute dute dusohoka iyo umuntu akoroye nk'akarero iyo yasamuye ni ukuvuga rero yuko icya mbere umuntu ashobora kugira kugira ngo yirinde iyo ndwara ntayanduze n'abandi ni kwambara agapfukamunwa ni kwambara agapfukamunwa bikajya mu mico yacu bikajya mu mico yacu kwambara agapfukamunwa kugira ngo twirinde guhumeka ibyo ibyo wabihebye gukorwa n'undi muntu cyangwa twirinde twebwe dukoroye kugiye kwandukiza abandi bantu ikigira kabiri ni ugukaraba ni ugukaraba n'amazi meza n'isabuni kuko byaragaragaye yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni yica uwo mugera yica uwo mugera ni ukuvuga ahantu hose ku mihana ku mihana binjiye ushyitse ahantu cyangwa ahantu hose ku mihana bagategura amazi n'isabuni kugira ngo nawe wera nk'umushyitsi naho iyo wera umuntu ahita ashobore gukaraba kugira ngo ntiyanduke iyo ndwara icya nyuma kandi gihambaye ni ukwirinda kujya ahantu kwegerana muri benshi mu bikorane mu mamanza ibintu bidakenewe umuntu akabyirinda kugira ngo abantu ntibegerane kuko nk'uko nabivuze ndabikurikiranamo byagaragaye ko ahantu iyo ndwara yandukije abantu cyane ni ahantu hari hakoraniye abantu benshi hambavu rero yo gukaraba yo kwambara agapfukamunwa no kwirinda kujya kujya ahantu hari abantu benshi ukajyayo atakundi wogira ariko ubishoboye ukayirinda gushyika aho iyo ndwara bizomenyekana yuko twayinesheje igome professor emesha leonel namwe akajambo ka nyuma kamumutira abanyagihugu naka ego akajambo ka nyuma doterera abanyagihugu ni uko ego babandanye rero bakurikiza izo mpanuro bamenye yuko iyo ndwara ya kovide ari indwara ikomeye cyane ari indwara ikaze bumvirize abaganga bumvirize ababijejwe kandi bagume nabo biyigisha abamaze kumva neza ayo makuru bayasangire n'abandi mu miryango yabo hariho benshi bataba bari ku buhinga ngurukanabumenyi cyangwa bataba bafise batazi gusoma no kwandika abo bose abanyagihugu bose no kubashikira aho bari hose haba igikuru no gushikiriza amakuru abantu bakamenya iyo ndwara ukungene ifata ukungene yandukira n'igihe umuntu yumva atameze neza imigambi yofata yo kwegera abaganga bakamupima neza hanyuma bakamuvura icyo rero nicyo kintu gikomeye icyo kintu ndagishyigikiye cyane kandi byaranejeje cyane no kubona uyu mugambi leta yafashe yo gupimisha abanyagihugu bose lionel remesha yigisha muri kaminuza Variant University aho ni mu gisagara cya san diego murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri ibi bibazo nkuramutima bijanye n'ikiza covid 19 ikiza ca corona mwakoze murakoze cyane frederic e, mu dr uh, nzeyimana sylvain umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu burundi murakoze cyane rwose ndabashimiye cyane ku vyiyumviro eka n'impanuro mwatanze zijanye n'ikiza ca corona eka ikiza covid 19 mwakoze cyane rwose igomwe ndabashimiye ndashimiye ijwi rya amerika ryatwiyumviriye uno munsi ryabaye ijwi ry'abarundi ndongeye kuba kubemerera yuko n'ikindi gihe mwakeneye n'ikindi gihe mwakeneye amakuru canke mwakeneye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu nzobitaba turabashimiye namwe inshuti mwese mwa kurikiranye ikiganiro cacu muri sanga c'umunsi ikiganiro hanini cariko kivuga ku vyerekeye ikiza ca corona eka ikiza covid-19 mwakoze cane rwose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese